Hii ni redio hijwi ya Amerika. iradiyo hijwi ry'amerika isaminanira i washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na federic nkurikije mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi ry'amerika ikaze amakuru yacu yo kuri isaha abategetsi b'inzego z'igisirikare n'iza gisivire mu ntara ya cibitoke mu burundi bagendeye akarere ka rusizi mu burengero bw'u rwanda abategetsi bemeranije gushinga umurwi ugizwe n'impande zose uzogerageza gutorera inyishu bimwe mu bibazo bitaratora inyishu gushika ubu hagati y'uburundi n'u rwanda iyo komisiyo twayihaye yuko mu ndwi zibiri izoba yagiyeho tuza kubisaba abatukurira kugira ngo bayishireho hanyuma iciza kwiga ibyo byose ikibazo mwatubajije kirimo cyo guhanahana ibifungurwa uyo ni François Habit uyo ni uh, Karem Bizoza murambabarira muramatari w'intara ya Cibitoke mu Burundi ntabwo twafata umwanzuro ngo eh, jeto nisubireho mpaka bweye ufunze ubu nufungurwe kuko ntabwo biri mu nshingano zacu biraturenze ariko kubagezaho icyifuzo cy'abaturage kandi cyumvikanwaho n'impande zombi byo ni inshingano zacu uyo nawe ni François Habitegeko uramatari w'intara mu burengero bw'u Rwanda sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi irahe mu buholande yasohoye uno munsi impapuro zo guta mu mvuto perezida w'uburusiya vladimir putin leta ya slovakia igiye guha indege z'ingwano igihugu ca ukraine reka aya makuru tuyatangure kuyavugwa hirya no hino ku isi sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi irahe mu buholande yasohoye uno munsi kwa gatanu impapuro zo guhagarika perezida w'urusiya vladimir putin ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamerine mu itangazo yashyize ahagaragara cpi ivuga ko bwana vladimir putin akekwaho icyaha cy'intambara cyo kwiba abaturage ni ukuvuga abana mu bice bya ukraine uburusiya bwigaruriye no kubajyana nk'umunyago mu burusiya uretse perezida putin cpi yasohoye n'impapuro zo guta muri yombi umugore witwa maria elvova belova komiseri ushinzwe ibibazo by'uburenganzira bw'umwana mu biro bya perezidanse y'uburusiya nawe akekwaho ibyaha bimwe na perezida putin gusa rero cpi isobanura ko izi mpapuro zikiri ibanga ku mpamvu z'umutekano w'abahohotewe uw'abatangabuhamya n'uwa nkete zose muri rusange zigikomeza iratangaza ko kuvuga ko ziriho ari uburyo bwo gukangurira rubanda batuye isi kuba bagira uruhare mu gukumira andi mabi muri Ukraine mu ntangiriro z'uku kwezi umushinjacyaha mukuru wa CPI Karim Khan yari yatangaje ko yatangije anketi ku mpande zombi ziri mu ntambara yo muri Ukraine Uburusiya bwahoze muri CPI bwayivuyemo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu perezidanse y'uburusiya imaze gutangariza abanyamakuru ko impapuro zo guta muri yombi perezida putin nta gaciro zifite mu rwego rw'amategeko kuko nyine uburusiya butemera cpi
urakoze thomas leta ya slovakia igiye guha indege z'ingwano igihugu ca ukraine ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu toma kamirinde slovakia yemereye ukraine indege cumi n'eshatu zo mu bwoko bwa mig makumyabiri n'icyenda zakorewe mu cyahoze ari repubulika z'abasoviyete perezida wa ukraine volodimir zelenski amaze iminsi asaba ibihugu bimufasha mu ntambara kumuha indege zo kurwana byinshi muri byo birimo leta zunze ubumwe za amerika ntibishaka kwihutira kuzimwoherereza nyamara ariko bitangiye kwisubiraho bityo slovakia ibaye igihugu cya kabiri kandi kiri mu muryango w'ubutabarane wa gisirikare otan kizimwemereye icya mbere cyabaye pologne yatangaje ejo bundi kuwa kabiri w'iki cyumweru ko nayo izaha ukraine mig makumyabiri n'icyenda ariko ntiyavuze umubare wazo ubusanzwe pologne ifite indege makumyabiri n'umunani zo mu bwoko bwa mig makumyabiri n'icyenda ariko ntikizikeneye yatangiye kuzisimbuza izindi z'intambara za f cumi na gatandatu na f mirongo itatu na gatanu zikorerwa muri amerika n'izikorerwa muri koreya y'epfo zo mu bwoko bwa fa mirongo itanu slovakia na pologne basaba n'ibindi bihugu by'umuryango wa otan gukora nkabo
urakoze tuma leta z'ubumwe za amerika mu nama y'abatanga imfashanyo i buruseli mu bubirigi uyu munsi ku gatanu yemeye guha venezuela miliyoni zirenga ijana na mirongo irindwi n'imwe z'amadolari ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugenie mukanguzi yariko iratangariza iyo nkunga mu nama ishyigikiwe n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi yibanda ku kubaka ubumwe n'impunzi z'abanyavenezuela hamwe n'abimukira umutegetsi wa amerika ntiyatanze ibisobanuro ku bijyanye n'ayo mafaranga y'inyongera kuri miliyoni magana atatu mirongo irindwi n'esheshatu z'amadolari amerika ishyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igitugu bwa perezida nicolas maduro muri venezuela ku buyobozi bw'ahoze ari perezida wa amerika donald trump amerika yakomeje ibihano byayo kuri icyo gihugu cyo mu majyepfo y'amerika yafatiriye umutungo wa guverinoma ya venezuela muri banki nkuru y'igihugu y'amerika i new york hanyuma ikoresha ayo mafaranga mu gushyigikira abadepite batavuga rumwe n'ubutegetsi batabonaga ibintu kimwe na maduro guverinoma ya maduro irabirwanya ivuga ko leta zunze ubumwe za amerika yivanze muri politiki yayo venezuela kandi yavuze ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bibye umutungo wari uw'abaturage washoboraga gukoreshwa mu bijyanye n'imibereho yabo no kubashyigikira mu by'ubuvuzi
tugaruke ku mugabane wa afurika umushikanje yajejwe amagara y'abantu wa mozambique yatangaje ko ikiza ca kolera ciyadukije mu gisagara casindikajwe n'igihuhusi fredi cishe abantu umunani muri iyi ndwi ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugene mukanguzi minisitiri w'ubuzima armindo tiago yavugiye kuri radiyo y'igihugu cya mozambique uyu munsi kuwa gatanu abazize kolera bari mu mujyi wo ku cyambu wa kwerimani w'intara y'umurwa mukuru zambezia akarere kibasiwe na serwakira kurusha utundi minisitiri tiago yavuze ko gukumira korera byibanze ku bigo ijana na mirongo itatu na bitatu mu mujyi ucumbikiye abantu bagera mu bihumbi mirongo itanu bateshejwe ibyabo n'imyuzure yavuze ko hakiri akazi gakenewe gukorwa no mu zindi ntara zakozweho na serwakira uwo muyobozi avuga ko hagomba gukorwa ku buryo ingamba zo gukumira korera zubahirizwa aha harimo kubiza amazi yo kunywa gusukura no kuronga ibiribwa kujugunya neza imyanda by'umwihariko iva mu muntu tiago avuga ko iyo hari ibimenyetso nk'impiswi no kuruka bishobora kuba ibyakorera abantu bagomba kujya ku bigo nderabuzima ikigo ntaramakuru cyo mu bwongereza reuters kivuga ko mozambique kuwa gatatu yemerewe inyongera y'urukingo rwa korera doze miliyoni imwe n'ibihumbi magana atatu mu rwego rwo gufasha kubuza iyo ndwara gukwirakwira ishami rya onu ryita ku buzima wms kuwa gatatu ryari ryemeje ko uburwayi bwa korera bwarimo kwiyongera muri mozambique mu gihugu bituranye cya malawi ho umubare warimo kugabanuka nyuma y'uko icyorezo kivuye ku rwego rwo hejuru
ayo makuru yose avugwa hirya no hino ku isi muje kumviriza hamwe n'ayandi mushobora kuyasanga kuri wesi tatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com aderesi yacu ya youtube instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya turerekeza mu karere ka afurika ibiyaga binini reka aya makuru tuyahere mu burundi abatetsi bajejwe amagara y'abantu mu burundi no muri repubulika ya demokarasi ya kongo batangaje ko umugera w'indwara y'ubukangwe uriko urakwiragira ahatari hake ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugene mukanguzi abantu umunani nibo bemejwe ko banduye mu burundi oms yavuze ko iyo virusi yemejwe mu mwana w'umuhungu w'imyaka ine utarakingiwe wo muri komine ya isare mu ntara ya bujumbura no mu bandi bana babiri bahuye nawe oms yongeyeho iti ikindi hafashwe ibipimo bitanu by'amazi yanduye byemeje ko iyo virusi y'imbasa yo mu bwoko bwa kabiri irimo kuzenguruka ubwo bwoko bwa virusi y'imbasa yo mu bwoko bwa kabiri ikwirakwira ryabwo rishobora gushoboka iyo ubwoko bwa virusi bwaciwe intege n'urukingo rutangwa mu kanwa bumaze igihe kirekire buzenguruka mu bantu batakingiwe bihagije uburundi bufite umugambi w'ikingira ry'indwara y'imbasa mu byumweru bibiri biri imbere ku bana bageze ku myaka irindwi y'amavuko bubifashijwemo n'ishami rya onu ryita ku buzima wms n'urwego rushinzwe kurandura indwara y'imbasa ku isi gpei urwo rwego rwa onu bavuze ko iyo virusi ikwirakwira yabonetse mu bana batandatu muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu ntara ya tanganyika mu burasirazuba bw'igihugu no mu ntara ya kivu y'epfo kongo nayo irateganya gahunda y'ikingira mu kwezi kwa kane nk'uko urwego rushinzwe kurandura indwara y'imbasa ku isi rubivuga
urakoze eugenie tukivuga ku ngwara z'ivyaduka ikiza ca korera mw'ikampi ya burengo iri ku nkengera z'igisagara ca goma mu buseruko bwa repubulika demokarasi ya kongo kimaze guhitana abantu mirongo itatu aliyasan kadariyosa umumenyeshamakuru yaryo ijwi ry'amerika igoma afisiye inkuru imvaho iyi nkambi ya burengo igizwe n'imiryango irenga ibihumbi birindwi abayimo bayijemo bahunga imirwano hagati y'ingabo za leta n'iz'umutwe wa makumyabiri na gatatu mu duce twa teritwari ya masisi iyi ndwara iterwa ahanini n'isuku umwe yibasiye cyane cyane abagore n'abana ibi bibazo biriyongera ku bindi izi mpunzi zifite birimo kubura aho baryama n'ibifungurwa nk'uko babyivugira abavuganye n'ijwi rya amerika mu gitondo cyo kuri wa gatanu bavuga ko iyi ndwara idakumiriwe ishobora guhitana abantu iyi nkambi yegereye kandi umujyi wa goma utuwemo n'abaturage barenga miliyoni ebyiri mukamuremyi Josefina yahunze avuye iki cyanga avuga ko bahangayikijwe n'iyi ndwara ya kolera tumaze gupfisha abantu batandatu abagore babiri n'umugabo umwe abana batatu b'imyaka ine bishwe n'iyi ndwara ejo bundi twarabahambye hano hose barabibonye iyi ndwara manake yaje nk'icyorezo n'isuku ni nkeya amawese ntayo cyane cyane amazi n'isabune b'imyaka imirire mibi tuja gutoragura ku madepo aho abacuruzi bamena bitagifite intungamubiri abandi nka sina uwemeye ntibamenyereye ubuzima bwo guhunga uyu ni umupfakazi umugabo we yapfiriye mu mirwano yabereye hafi ya sake twasanze asina mu bitaro arwaje umwana w'imyaka ibiri ku bwe kurwara ni bibi ariko iyo yiyongereyeho inzara biba bibi kurusha indwara iri kudufata nkunda agwaye idiyara umwana ndabase ndagaro kabura icyo wakora ugashaka nimba wokora make ngo uwahunganya abana akangara ufite abana akangara gushaka icyo yabahereza kabura make akagamba kumva turiganiye atwicyo twosaba cyane cyane guverinoma idusayidiye idushake wenda agasata niyo yoja ikagakwiza n'ubu tugatosheka wenda barariye abana bakareba ukuntu bobaho n'udukoresho amazi muno bari kuja barasuka bandu ni benshi uretse abagore n'abana bibasiwe cyane n'iki kibazo cy'indwara ya kolera abagabo nabo bavuga ko batorohewe abarwaye indwara bakayikiruka bavuga ko batayifuriza undi Celestin Sibomana amaze icyumweru avuye mu bitaro batwambitse n'ibikomo mbega bamwe bafashe amajeto abandi ndi bagabo bamwe barahembwa abandi ndi bahembwa ibiryo si cyo kiri gutuma turira turukurira ngo twabuze ibiryo turukurira ibiryo tukarya n'umunyu abahagarariye ibitaro byubatswe n'ishyirahamwe ry'abaganga batagira imipaka MCF muri iyo nkambi ya Burengo bavuga ko bakomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo umubare w'abandura udakomeza kwiyongera umuforomo Amani Kerezi ni umwe mu bahagarariye ibyo bitaro
twebwe hano ku ivuriro ry'iyi nkambi dukomeje kuvura abarwayi b'indwara ya kolera kandi kubera ibibazo byinshi abantu hafi mirongo itatu bamaze gupfa abari hano turi kureba yuko dukomeza kubaha imiti dore ko uyu mubare wabo uri bugabanuke
raporo y'ishyirahamwe ry'abaganga batagira imipaka mcf yatanze ku cyumweru gishize iravuga ko mu mezi abiri gusa umubare w'abanduye kolera wavuye kuri mirongo itanu na babiri ugera kuri magana atatu mirongo itanu n'umunani abakize ni mirongo itatu ku ijana y'uwo mubare ariko benshi barimo gusubira mu bitaro kubera isuku nkeya mu guhangana n'icyo kibazo cya kolera mu nkambi mcf ivuga ko yongereye amazi meza iha impunzi ndetse ikaba yarubatse imisarane magana abiri uyu munsi igera ku ijana na makumyabiri irakoreshwa ali asanka darius ijwi rya amerika igoma
tugaruke ku burundi aho ubuzima butera buzimba aho ibyankenerwa nk'ibifungurwa bimaze kwiyongera inshuro zitatu kuva uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu utanguye ababa mu ntara zitandukanye z'igihugu basaba leta gukura amatagisi n'amakori ku bifungurwa biva hanze kugira ngo byinjire mu gihugu ari byinshi gutyo ibiciro bigabanuke inkuru y'iradiyo hejuru ry'amerika ifatanije n'abakunzi bayo mu rundi mugiye kuyisomerwa na Thierry Yves ndayishimiye ibiciro by'ibyankenerwa byatanguye kuduga kuva mu mezi atatu ya nyuma y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri nk'uko abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye z'uburundi babivuga intara ya cibitoke iri mu burengero bw'uburundi isanzwe yimbukamwo ibitegwa mbumbarugo nk'ibiharage ibigori n'imyumbati yamara uno munsi ibiciro by'ibyo bifungurwa biduga uko bukeye uko bwije abahatuye baratakamba ikiro cy'ibiharage gifashe bine n'atanu bitanu igiciro cy'ubudodo cyaba kigura amajana atanu amajana ane n'itanu ubu kigeze ku bihumbi bibiri igihumbi n'amajana umunani nta n'umunsi n'umwe igiciro cy'ubudodo cyari bwashikiye n'igihumbi nta n'umunsi n'umwe umuceri wari bwagura ibihumbi bitatu uno munsi turarushe harageze aho twifuza komoka tutagira iyo tuja ubu ikiro cy'ubududu buhuye ibihumbi bibiri n'abiri umuceri ni bitatu n'atatu ahubwo abana bagiye kudutukurana natwe ubwacu twatukuye naco gituma rero twosaba nka leta vurema ko yofasha abenegihugu kugira ngo batwibuke abantu benshi bararembye ico kibazo c'ubuzima buzimbye kiravugwa no mu ntara z'uburaruko bw'uburundi aho ibintu bitoroshe nk'uko abahaba babibwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika nko mu ntara ya kayanza imwe mu miryango iba ku mugwa mukuru w'iyo ntara ivuga ko itagishobora gufungura kabiri ku munsi kubera ibiciro byabaye ndanse kono bizimbye ubu ujanye ibihumbi bibiri ugura ikiro kimwe c'ifu waja kugura ibiharage ujana ibihumbi bine aho biba ari ivy'ijoro rimwe aho utegerezwa ku bagaburira rimwe ku munsi nayo bajya kabiri ntavyo woronka mbere no kwibahoza kwiba bo kugurura nk'imihora ibintu bigatembera bikaza biza natwe dusuma ariko rero biracyagoranye ababa mu ntara y'amakamba by'umwihariko binubira ko iduga ry'ibiciro riteye ubwoba kandi ko n'ingaruka ari nyinshi uhereye ku biharage ku bigori ku ifu y'imyumbati yakunda gufungwa cyane ngaha mu buragani genda hamaze imyaka itari mike mugasenebwe ko naho ifu y'imyumbati kugura ibihumbi bibiri n'amajana abiri ibigori nabyo byo byarabaye akabera abahinga kuko ikiro cy'ibigori kize ku bihumbi bibiri n'amajana atanu mu bihumbi bitatu iyo unabironse ingaruka ni nyinshi kuko duhereye nko ku mashuri abana baraye amashuri kandi birumvikana umwana aja mu ishuri atafunguye aho n'abagiyeyo usanga bariko barasinzira ku mugwa mukuru wa politike igitega igisagara kigira kabiri kirimwo abantu benshi inyuma ya bujumbura ubuzima butera buduga nk'uko bamwe mu bakozi ba leta baba muri ico gisagara babivuga co kimwe n'abandi bo mu mihinga itandukanye y'igihugu abanyagitega basaba leta guheba amakori ku bidandazwa na cane cane ibiribwa byinjira mu gihugu bivuye hanze ubuzima ngaha muri kapitale politike navuga ko buzinze kweri kuko tugiye gusuma dusanga bitugora gusuma imiryango ifungura nabi cyane kuko uravye nk'ikiro c'ifu dufate cagurwa kera nk'amajana atanu ubu cigwijwe ko nk'inshuro hafi nka zitanu ugaca uraba n'agashara k'uyu munsi ushisa kubaho ari ku mangetengete bitoroshe leta yoraba igakora amakori ku bintu bimwe bimwe kugira ngo bishobore kwinjira yego leta kweri nirabitugabaniriza ibiciro nk'imiceri ibiharage ndibaza vyokunda hari ibindi nyamukuru biriko biratuma ubuzima butera buzimba mu Burundi nk'uko abahinga mu bijanye n'iterambere ry'abantu babivuga Aloyize Misago ni umwe muri abo bahinga ashikiriza kwitituka igifaranga ry'u Burundi riri mu bituma ubuzima butera buzimba bwa mbere ni uko abakeneye ibintu baguma bongerekana mugabo umwimbu ntubongerekane niba nko mu myaka cumi iheze hariho abantu miliyoni icumi uyu munsi tubiko twabaye miliyoni cumi na zitatu usanga abarimyi ari bake cyane abandi n'abakora ubundi buzi bakora mu mahinguriro cyangwa bakora ibindi icya kabiri nacyo ni ukuntu ifaranga ry'uburundi riguma ritagaciye leta y'uburundi itera akama abarundi kugira bakure amaboko mu mpuzu bagwize umwimbu uwo muhinga mu bijanye n'iterambere ry'abantu avuga ko ako kamo kadahagije asaba nyabu na leta y'uburundi gushinga amahinguriro kugira ngo haboneke umwimbu wo gushorera mu makungu haboneke mu gihugu amafaranga y'agaciro mva makungu ariko ashikiriza ibyaranguwe n'ubushikiranganje arongoye mu kiringo c'amezi atandatu ya nyuma mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere ajejwe ubudandaji yasiguye impamvu leta ibona ibidandazwa biduga niyo dushinze ibiciro hanyuma baza kuzitura n'abaza kubitura bakaba benshi aba ari kikamukiza ari naco gituma duhamagarira abarundi bose muri kino gihe tubona ko ibiciro bisa n'ibiriko biraduga kuzimbugwa twirimira hano iwacu tureke kuzimbana ariko twumve yuko dutahikanywa umwungu ku isoko dukurikije ibiciro biba byashinze ibintu biruko mu Burundi mu gihe banki nkuru y'igihugu yerekana ku rubuga ngurukana bumenyi ku biciro by'ibyankenegwa bimaze kuduga gushika kuri mirongo ibiri n'umunani ku ijana muri kino gihe
abatetsi b'inzego z'igisirikare n'iza gisivire mu ntara Cibitoke mu Burundi kuri uyu wa gatanu bari mu rugendo mu karere ka Rusizi mu burengero bw'u Rwanda bemeranije gushinga komisiyo irimo impande zose izogerageza gutorera inyishu bimwe mu bibazo bitaratora inyishu hagati y'u Burundi n'u Rwanda inkuru tushikirizwa na mugenzi wacu Temisitokule Mutijima mu mpera z'ukwezi kwa cyenda k'umwaka ushize nibwo ubutegetsi bw'u Burundi bwatangaje ko imipaka ihuza icyo gihugu n'u Rwanda ifunguye kandi ari nyabagendwa byari ibyishimo ku baturiye imipaka bari bamaze imyaka irenga itanu batagenderana nk'uko abaganiriye n'ijwi rya Amerika icyo gihe babigaragaje nanezerewe cyane pe byashimishije nabyinye nashimiye perezida w'u rwanda mana namushimiye ntumve sinabona ikintu na kimwe navuga n'ibindi byose aba bantu rwose bari badufitiye akamaro kandi natwe rwose tubafitiye akandi kamaro nabyumvise guhereje ko bafunguriwe abaturage twanezerewe ubu amezi agiye kuba atandatu icyo cyemezo gifashwe nyamara ku bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'ibi bihugu byombi baravuga ko na n'ubu ubwo butarashoboka aba ni abaganiriye n'ijwi rya amerika i bugarama ho mu karere ka rusizi bahoze bambutse ibicuruzwa ku mupaka wa ruhwa nta kintu buno turi komotsa kubera ko inzira zitarongera kugenda neza batubwira ngo hajya injya zabo z'i burundi ntibashaka ko zijya mu rwanda mu bucuruzi harimo ikibazo na niyo mpamvu ubona twagiye dusubira inyuma kubera ko nta buryo twambutse ibicuruzwa ngo tuze tubicuruze ntabwo dushobora kugendayo baduhereze ibyo tuzana ahubwo turagura tukarya bakatubwira murye muhage ariko ntagire icyo mwomotsa mujyana iwanyu ibibazo bibangamiye urujya n'uruza ku mipaka ntibigaragara ku banyarwanda gusa ahubwo no ku barundi bahoze bakoresha imipaka ndetse n'ibyambu bihuza icyo gihugu n'u Rwanda ariko bikabana n'ubu bitarafungurwa abo ni nk'abo muri komini mabayi bahoze bakoresha umupaka ruhororo bweyeye kumbure nk'umunyarwanda ararangura utuntu akaduhereza umuzigikira akadutishikanira hariya tuguhembe ugasanga rasi y'abantu irabonetse ariko isaha uyu mwanya dupfanya agahinda turarabisha amaso nta nubwo tubasha kugira ente kubashikira intuntu n'agahinda byaratwishe turifuza ati none kandi bahugura imipaka twebwe bakaguma batubanira twakoze iki inka za viriya tukazigura tukaronka akanyama ariko ubu ngubu inzoka zamaje no kutwica nta n'agafumbire tukinabona ku buryo ko dufasha mu rugo aba bagasaba ko abategetsi b'impande zombi bashaka uko bakemura iki kibazo ubuhahirane bugasubira uko bwahoze mbere dusaba ko batworohereza tukaza duhahirayo wenda icyo twabonye gishobora kuba cyaduhereza isabune bakemera tukakirangura abarundi nabo baba baje no mu rwanda baba babonye hari icyo barangura bikemera nabo bakakirangura twumva nyine ko bafungura imipaka tukajya duhahirana tukagenderana tukahahirana tukishimana nk'abavandimwe muduserukire mu by'ukuri mutujye imbere nacu buguruye umupaka nacu tuturebe yuko two kwisununura ubukene turimo tubuvemo inzego z'ubutegetsi ku ruhande rw'u Burundi zivuga ko icyemezo cyo kutemerera ibicuruzwa biva muri icyo gihugu bijya mu Rwanda cyafashwe mu gihe imibanire hagati y'ibi bihugu byombi itari imeze neza nyamara bwana Kareme Bizoza utegeka intara ya Cibitoke mu Burundi akizeza ko iki kibazo kigiye gukemuka binyuze muri komisiyo yashyizweho none ihuriweho n'intara ayoboye ndetse n'intara y'uburengerazuba mu Rwanda ijwi rya amerika twavuganye nawe ubwo yari mu ruzinduko i rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda kuri uyu wa gatanu twabonye ko iyo komisiyo niyamara gukorana ibyo birimwo abo muri obr ibyo birimwo ku mpande zose ibyo birimwo abajejwe urujya n'uruza rw'abenegihugu cyangwa abaturage ibyo birimwo n'abajeje intwaro intwaro mubaza rero tuvuze intwaro n'abayobozi mu kinyarwanda ibyo birimo rero n'abajeje umutekano b'abapolisi iyo komisiyo twayihaye yuko mu ndwi zibiri izoba yagiyeho iciza kwiga ibyo byose icyo kibazo mwatubajije kirimo cyo guhanahana ibifungugwa ku ruhande rw'u rwanda naho guverineri w'intara y'uburengerazuba bwana habitegeko francois akavuga ko iyo komisiyo izafasha mu kumenyesha abategetsi bakuru ingorane zihari n'ibyifuzo by'ibyakorwa kuko bo nk'abayobozi bo mu nzego zo hasi ari byo badafitiye ubushobozi ariko ntabwo twafata umwanzuro ngo jeto nisubireho umupaka abakoreraga ku mupaka wa ruhwani basubireyo umupaka bwe ufunze ubu ntufungurwe kuko ntabwo biri mu nshingano zacu biraturenze ariko kubagezaho icyifuzo cy'abaturage kandi cyumvikanwaho n'impande zombi byo ni inshingano zacu nicyo twakoze rero uyu munsi tuvuga ngo iyo komisiyo cyangwa se uwo murwi nujyeho ubinonosore ukore icyegeranyo gishyikirizwa inzego zibishinzwe bagifate umwanzuro nkibutsa ko imipaka ihuza ibi bihugu by'u Rwanda n'u Burundi yamaze imyaka irenga itanu ifunze biturutse ahanini ku mubano watosekaye hagati yabyo kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'itanu intandaro y'ibyo ikaba ihirikwa ku butegetsi ryaburijwemo rya nyakwigendera Pierre inkuru nziza u Rwanda rwashinjwe kugiramo uruhare mu gihe impande zombi zishimira ko uyu mubano urimo kuzahuka ariko biragaragara ko ubuzima butarasubira uko bwahoze Temistokle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
ijwi ry'amerika i washington dc ku bakunzi b'inkino uyu mwanya ni rwanyu jean claude munyandinda atubwira amakuru makuru makuru yerekeye inkino zitekanijwe mu mpera z'indwi mu rwanda mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu ikipe y'igihugu y'u rwanda y'umupira w'amaguru irahaguruka i kigali yerekeza muri bene igiye gukina n'ikipe y'igihugu ya bene mu mukino w'umunsi wa gatatu mu majonjora mu matsinda mu rugendo rwo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cya afurika cy'ibihugu kizakinirwa muri cote d'ivoire umwaka utaha uyu mukino wa bene n'u rwanda uzaba ku itariki makumyabiri na kabiri y'uku kwezi kwa gatatu i kotono muri bene abakinnyi b'amavubi y'u rwanda bahaguruka ku kibuga cy'indege i kanombe mu kanya saa yine z'ijoro barabanza kunyura muri etiyopiya aho bazakina n'ikipe y'icyo gihugu mu mukino wa gishuti wo kwipima duterera akajisho mu irushanwa rya basketball africa league ririmo kubera muri senegali ku makipe yo mu itsinda rya sahara ikipe ya reg basketball club ihagarariye u rwanda izakina umukino wayo wa kane ejo kuwa gatandatu uyu mukino uzayihuza na stade malien yo muri mari guhera isaa kumi z'igicamunsi ku isaha yo mu rwanda no mu burundi uzakurikirwa n'uwo kwara falcons yo muri nigeria na as duane yo muri senegali uzatangira isaa moya n'igice z'ijoro muri aka kanya mu mukino watangiye saa kumi n'ebyiri ikipe ya abc fighters yo muri cote d'ivoire irimo gukina na us monastiri yo muri tunisia nyuma y'uyu mukino harakurikiraho uwa as duane yo muri senegal na stade malien yo muri mari ukaza gutangira isaa tatu n'igice z'ijoro yari claude munyandinda i kigali
tukivuga ku makuru yerekeye inkino ku mugabane uraya tombora ku ma ekipe azohura muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'imirwi umupira w'amaguru ku rwego rwa diviziyo ya mbere yo ku mugabane uraya yabaye uno munsi ku gatanu mu gisagara cya niyon aho ni mu gihugu cy'ubusuwise ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu fidele niyo ngabo turi kumwe ngaha muri studio fidele urakoze frederic muri iyo tombora ya kimwe cya kane umugwi reado madrid wo muri esipanye uzohura na chelsea yo mu bwongereza inter milan nayo mu butaliyano izokina na benfica yo muri portugal manchester city yo mu bwongereza izohura na bayern munich yo mu budagi mu gihe ac milan izokina na naple imigwi yombi yo mu butaliyano muri kimwe cya kabiri uzoba yatsinze hagati ya ac milan na naple azohura n'uzoba yatsinze hagati ya inter milan na benfica mu gihe uzoba yatsinze hagati ya Real do Madrid na Chelsea azohura n'uzoba yatsinze hagati ya Manchester City na Bayern Munich umugwi wa Real do Madrid niwe umaze gutsindira ibikombe byinshi cyane mu mateka ihiganwa ry'igikombe c'imigwi yabaye iya mbere ku mugabane w'uburaya uwo mugwi umaze gutsindira ibikombe cumi na bine Pep Guardiola umenyereza mukuru w'umugwi Manchester City azohura muri kimwe cya kane n'umugwi Bayern Munich yahoze amenyereza iyo Bayern Munich imaze gutsindira igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere ku mugabane w'uburaya inshuro zitandatu manchester city na chelsea niyo zunguruza izoba ari imigwi yo muri shampiyona y'ubwongereza izoba ihuye muri kimwe cya kabiri inkino za mbere za kimwe cya kabiri zizoba ku itariki cumi n'imwe na cumi na zibiri z'ukwezi kwa kane mu gihe inkino za kabiri zizoba ku itariki cumi n'umunani na cumi n'icyenda z'uko kwezi nyine gutaha kwa kane
fidela turagushimiye bo mu kanya turasozera ibiganiro byacu ariko reka tubibutse zimwe mu ngingo ziba zigize aya makuru sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi irahe mu buhorande yasohoye uno munsi ku gatanu impapuro zo guhagarika perezida w'uburusiya vladimir putin twababwiye kandi ko leta zunze ubumwe za amerika mu nama y'abatanga imfashanyo iburusiya mu bubirigi uyu munsi ku gatanu yemeye guha venezuela imiliyoni zirenga ijana na mirongo irindwi n'imwe z'amadolari twabwiye kandi ko abatetsi b'inzego z'igisivire n'iza gisirikare mu ntara cy'ibitoki mu burundi kuri uyu wa gatanu bari mu rugendo mu karere ka rusizi mu burengero bw'u rwanda aho bemeranije gushinga komisiyo izohora iraba ibibazo bitaratora inyishu gushika ubu inshuti mwese mwaduteze amatwi rero mu kiganiro cyo kuri saha turabashimiye cyane rwose turashimiye enjeniyeri Justin yadufashe mu mwe bw'ibyuma tukaba dushimiye na Nadia Taha yadufashe kwegeranya ibiganiro turashimiye na bagenzi bacu badufashije eh, gutegura no kubashikiriza amakuru yo kuri iyi saha turabashimiye rero mwese kandi turabifurije umugoroba mwiza mugire amahoro mwese